ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo uyu munsi hano i washington kuri mikoro muri kumwe nanjye etienne karekezi dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo mu biganiro byacu byashize twibanze cyane ku kibazo cy'impunzi gikomeje kuvugwa mu karere k'ibiyaga bigari ndetse na afurika y'uburasirazuba uyu munsi nabwo tugaruke kuri icyo kibazo cy'impunzi turaha ijambo mugenzi wacu uri mu rwanda claude ganza munyamagana aribanda cyane ku kibazo cy'impunzi z'abanyekongo ziri mu nkambi ya kiziba mu ntara y'uburengerazuba bw'u rwanda ndatangirana n'ubuhamya bwa bamwe mu bari ku biro bya hcr karongi umugoroba wo ku itariki makumyabiri n'ebyiri z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka ubwo imbaga y'abari bahari yashwiragizwaga n'igipolisi cy'u rwanda magingo aya ubuyobozi bw'inkambi ya kiziba buvuga ko abamaze gupfa bakanashyingurwa bagera kuri cumi na batanu aba barimwe abishwe n'amasasu ako kanya barimo umunani baguye ku biro bya hcr karongi cyangwa bahise bapfa bakigezwa ku bitaro abandi batatu biciwe imbere mu nkambi ya kiziba ku itariki ya makumyabiri n'ebyiri z'ukwa kabiri naho abandi bane bazize ingaruka z'ibyabakorewe byagenze bite mu by'ukuri abashoboye kuhava bahavuye bate bamwe baracyafite ibikomere ku mubiri baratubwira ibyo babonye ibyo bananyuzemo mu by'ukuri ibintu byabereye hariya kugeza ubu ngubu hari igihe n'umuntu ari kubivuga ni igihe n'ikindi gakeya kimfata nkumva nta kintu navuga ibyo bakoze barashemwo bamwe ntitwagira ubwoba turakomeza ku minsi yagiye ikomeza twamaze iminsi igera muri itatu ko muri iyo minsi isoko bararifunga nta muntu wajyaga guhaha buri kimwe cyose n'amaduka yari aho hafi hari iduka rimwe naryo bararihagarika abana bajyaga kuzana amandazi bararifunga birangije tuba aho ngaho bafite gahunda yo kuba batwicisha hari inzara kugira mpaka wenda haze kuvuka ibindi bibazo ubwo twahabaye byakozwe banabiteguye umugambi wabo baza kuwugeraho bararasa ku bw'amahirwe ngewe bararashye abandi bapfa ndi kubareba gutya igihe nibwo nabaye nkikizamuka gutya abapolisi ndi kurebana nabo gutya nibwo numvishe isasu bari nkusemo hano birangije ntawe nacitse intege baravuganye aravatira umuntu ngo araza kugwa nibwo nabindutse ndabareba ndababwira si ibyo mwakoze ntibihagije nibwo nahise nzamuka wonyine ntaguye nibwo nazamutse umusozi wose ndabahunga abandi bose bagiye bacika bagenda bize kurangira tuba twohereje ku kibuye tugera n'i kigali badukoreye ubutazi bw'ibanze baratuvura kuwa gatanu ku munsi wakurikiyeho umuvugizi w'igipolisi cy'u rwanda yavuze yuko nta masasu namba yigeze akoreshwa none wowe kuvuga ko warashwe warashwe n'abapolisi cyangwa n'abasirikare abandashye ni abapolisi bandashe nibo twari turi kurebana gutya kandi n'abandi bose bagiye baraswa bagiye baraswa n'abapolisi abasirikare bari bahari bo nta muntu bigeze barasa abasirikare bari bari mu muhanda wa kaburimbo kubera ari amagaze yacanganyishije abantu cyane baba bakwiye bacaho batareba umuntu ubarashe ubwo n'izo mbunda bagiye bakoresha ntarebaga uti umusirikare cyangwa n'umupolisi hakuweho warabiboneye neza bakurashe ntabiboneye bari abapolisi bagera muri cumi na batanu twari turi kurebana gutya berekanye ibintu by'inkoni imihoro n'ibindi byuma ngo nibyo mwakoresheje mu rwanda nabo nta nkoni zari zihari nta n'imipanga yari ihari tubutabarwa n'amaboko yacu tukirukanka gusa bakadukurikirana ubu ngubu uriyumva gute ubu ngubu uko biri ni uko yaba akiri kundya cyane ariko ubu ngubu kumva uko biri nta gutora agatege nuko hari igihe nicara nk'akanya nkumva ndarushe cyane aho mpagaze nkumva intege ziranga wavuye mu bitaro bagusezereye
bari badusezerana nabi bari kutubwira ati ngo nibwira baratujyana hanze biba ngombwa yuko tuvamo nyine turataye no mu nkambi aho wari urwariye wari kumwe n'abandi benshi ba hano Mm, bari bahari nk'abangahe ugereranyije
bagera mu bantu cumi n'umwe bari baharwariye bose bahise bataha oya nta twataye icyarimwe njye natanye n'abantu babiri n'andi wa gatatu ariko ukuntu twatashye twatashye pe nta muntu ufite imbaraga zo kuba yataha ameze nabi cyane aho kubera mu mategeko yabo rero twanze kuba twa- twatongana nabo turemera turataha ubuzima ni uko ari imana igenda ifasha abantu ariko ubuzima ntabwo kabisa mu by'ukuri biragoye cyane ku gusubira mu ko byari bimeze hariya ko byari biteye akababaro cyane n'agahinda kubona abapolisi igisirikare barasa ku bantu barasa ku mpunzi zidafite igikoresho runaka nta mupanga nta cyuma nta n'ikindi kindi uretse amaboko yabo amaboko yacu niyo twari dufite yonyine hariya ku kibuye uriya munsi wo kuwa kane baturasaho byagenze gute wenda ukuntu mwahavuye mwaje kuhava gute mwebwe twarirutse turashwiragira bamwe bajya ku ki- berekeza mu nzira zo ku kiyaga abandi bazamuka mu misozi bisha mu mashyamba abandi barafatwa mbese byari ibintu bikomeye cyane muri make hari n'abahasize ubuzima kuri uriya munsi hari nk'abantu banyu bahaguye Eh, barahari cyane benshi harimo umunange wahaguye hari n'abandi benshi cyane bapfuye bamwe baracyapfa hari n'abandi bafashwe n'igipolisi hari abaguye mu mazi hari n'abandi tutamenye irengero ryabo uriya munsi wo kuri makumyabiri na kabiri twari turi hariya kuri hasere ariko noneho ibikorwa byahabereye muri rusange twese twarabibonye ariko by'umwihariko kuri ariya masaha ya saa kumi n'imwe ageze urabona ko batangiye kuturashisha imyuka iryana mu, mu maso irangiye bakurikizaho kuturasa amasasu tugira ngo bararase ikirere ariko dusanga ntabwo bishoboka barimo bararasa abantu ngewe ku ruhande rwanjye ahantu nari mperereye nabonye bamaze kurasa abantu babiri ndirukanka nikinga ku nzu kuko nabonaga batari bapfa maze kwikinga ku nzu ubwo mbonye bakomeje kuzamuka basatiriye abazamutse ruguru mu musozi inyuma y'ibiro bya hasere njye ngenda ngiye gukurura abo barashe mu maguru ngiye ngiye kubakurura maze gukurura babiri uwa gatatu niwe nayo maze kugeza munsi y'inzu ahantu hari harimo agakingo ariho ndi kubashyira haza abapolisi bane badafite imbunda ariko banshyira hagati barankubita barankubita kabisa bihagije nkumvishije icyo bikoze inkoni zimbanye nyinshi ndi kujya njya kwirukanka bakankubita umutego nkagwa mfukamye nterura ibuye nko kugira ngo nitabare ngiye kurikubita bankubita intoki rigwa hasi ubwo ndongera ndagwa ko haza umupolisi abapolisi babiri umwe arazamuka bafite imbunda undi ahagarara nkarambona agiye kundasa byabaye ngombwa ko nca munsi y'amaguru y'abo ngabo bane twari turi kumwe ndamukurura yikubita hasi ariko ubwo yari amaze kurasa mugenzi we yari amaze kurasa umupolisi umwe mu mwanya wo kugira ngo andase kuko nari ndi hagati y'abapolisi bane ubwo nge narakomeje ndwana nawe mvuga ati bataza kuntsinda ahangaha n'ubundi ndabona nta ntacyo tugarura ni urupfu turwanira imbunda turwanira imbunda nza kugira amahirwe hazamuka abasirikare batandatu hari harimo umuntu nzi w'inaha ngaha mu nkambi niwe wankijije aho ngaho ariko banciye umugongo agenda nkurura ngeza ku muhanda ku buryo bagenzi banjye bari birukanye ahagana mu kiyaga bazamutse bansanga ndyamye mu muhanda nibo bantwaye kurinda bangeze aha ngaha hari n'ababwiye ijwi rya amerika ko byagenze bagejejwe ku bitaro bya kibuye uyu yahageranye n'abakomeretse batari bake ndetse hari n'abari bamaze gushiramo umwuka yiboneye ariko tugeze mu bitaro dusanga abantu abapfuye bari kujya babagerekeranya n'abazima nabwo barongera barahankubitira kuko nari mvuze nti ni gute mugerekeranya abantu bazima n'abapfuye abapfuye mwabarekeye ahangaha abarwayi mukabavura ariko turavuga iki nkawe edahere mwaje- mwatumariye abapolisi urabona ko twarwanye n'abapolisi gute bafite imbunda ari imikeka dufite imikeka yahoze irwana n'imbunda gute koko barankubita rwose ba- bangira inoge turasohoka ibitaro dusiga aho ngaho abarwayi dusiga abapfuye aho ngaho baratwirukankana baturenza umujyi gutyo turataha twibona aha ngaha abari bashizemo umwuka ngewe nari maze kubara abantu batandatu abari bakomeretse bari makumyabiri na barindwi bo nari maze kubona ako kanya nkihagera hanyuma mwahavuye mutaha ku bitaro twahavuye haje abasirikare benshi cyane bageze nko kuri mirongo itandatu binjira ibitaro baga- bakabaza bashakisha umuntu wese bavuye mu nkambi badukubita nyine ngo musohoke mutahe mujye iwanyu musubire mu nkambi nuko twahavuye n'inkoni nyinshi cyane none n'ubu ndabona bakuzanye bagufashe ngo icyo gihe washoboye kugenda icyo gihe ntabwo nagendaga bagenzi banjye bagiye bankurura bagenda bampetse tuza kugera inyuma y'umujyi imodoka ya ambiranse yaza kuhadusanga nyinjiramo ingeza ku kigo nderabuzima hano mu nkambi ubu ngubu bimeze bite urumva umerewe gute nyuma yo kuvurwa amaze guterwa inshinge mirongo itatu n'ebyiri ariko no kunyunga nari mfite ikibazo ahantu hose ari amaboko ari amaguru ahantu hose nta hantu nari mfite hazima ariko ubu nsigaranye ikibazo mu mugongo kuko hari ahantu bagiye bankubita ibibuno by'imbunda niho nsigaranye ikibazo cyane niyo mpamvu ubona ngenda uku nguku ubuzima none bumeze bute ubu ngubu nyuma ya kiriya gihe nyuma ya kiriya gihe mbona nta buzima mpamvu mvuga ko mbona nta buzima twari tuzi ko nyuma yo gukorerwa ibikorwa nka biriya hazaza imiryango itegamiye kuri leta nka sero n'ubundi nk'uko ariyo yari isanzwe idufite mu nshingano ikaba yaduhumuriza ariko n'ubwo aho mba ndyamye abaza kunsura komite iza kudusura n'abandi tuzi ko nta muntu n'umwe utwitayeho hasere ntayo ari na leta numva bavuga ahubwo aho kugira ngo bumve ko baduhemukiye kutwica no kutugirira nabi numva bari kuvuga ku maradiyo yuko ari twe twahemutse tugomba gusaba imbabazi hanyuma y'ibyo rero nkumva nta buzima dufite nta gaciro dufite nta kintu turi cyo nkumva ko ntacyo dutegereje mbese n'ubundi ni urupfu ni ugupfa na gupfa nta- nta kirengera dufite n'iki wumva wasaba uramutse uri uwasaba ukumva ndamutse nasaba nkumvwa njye numva nta kindi nasaba usibye gukurwa muri ubu buzima gukurwa ahangaha cyane cyane muri iyi leta cyangwa se muri iki gihugu kuko nasanze iki gihugu nta mpuhwe kidufitiye na nkeya nyuma yo kugaragaza yuko twebwe twagiye mu mujyi dufite ikibazo cyihariye cy'inzara nk'impunzi dufite ikibazo cy'uko dushaka kugirwa bene gihugu kandi turi abakongomani iki gihugu muri make ntago nahisha twara- twaracyanze ngiye ku ruhande rwanjye aho najya aho ariho hose mfite uwo mbisaba nasaba kukurwa muri iki gihugu nkajya ahandi hantu aho ariho hose ababifitiye ubushobozi cyangwa se abadufite mu nshingano batwerekeza ngiye kubona habanje kuza ambiranse izanye abana bacu harimo na murumuna w'uyu harimo uwitwa gateye harimo uwitwa mama delphine harimo uwitwa mugisha babazanye ari bazima bageze hirya kuri erijanse ambiranse bayirambika kuko nari impari abana bari bazima umwe bari bamurashe akaboko abandi bari babashe mu nda barangije binjira muri ambiranse bambara amataburiya y'abaganga babatera inshinge z'amazi bari muri ambiranse ngiye guhengereza koroneri arankubita nabwo mbere yo kunkubita ubanza unyice n'ubundi napfuye kare babakira muri morgue bwije umuntu babanjije kwambika imyenda ya gipolisi ni uwitwa mugisha bakurikizaho gateye bakurikizaho n'abandi bahungu bari bahari kuko bamwe simbuka amazina bafata imyenda y'abapolisi babambika bambika intumbi z'abana bacu ngo byitwe ko ari abapolisi bapfuye njye nari mpari hashize nk'iminota mirongo itatu ndababwa ngiye mureke mbanze ndebe abantu bacu kugira ngo menye abandi bacu barimo kuko bari bavuze ko n'uwanjye bamurashe muri bo barambabariye ko waje kuhavura wa mbere ni uwitwa steven yaje nyuma umuma- haza umumama umwe ajya kureba muri morgue ngo arebe imirambi irimo naho bamutereje buno buyobozi ngo abari imirambi irimo ayibara ayigabanye avuga ko ari abantu batanu bapfuye n'iryo tangazo batanze kuri radiyo nangije njyamwo mbara imirambi irimo bamwe ndabamenya hari n'abo bari bogoshe kuko yari imirambo umunani amwe mu mazina yavugaga yanditse ku mva z'abashyinguwe mu birembo ku itariki ya makumyabiri n'enye z'ukwezi kwa kabiri ni abantu umunani gushyingurwa kwabo byo byagenze bite aba ni bamwe mu bafite ababo bahashyinguwe meya w'akarere yaraje visi meya guverineri ariko bataraza habanje kuza migrasiyo aravuga ngo nibareke dushyingure byari bimaze kuba saa kumi n'igice twese turigaragambya nta babyeyi b'abana bari bahari nta n'imiryango yaba yari ihari bari bagiye kubahamba nk'incike ngo bagiye kubahamba rubengera turavuga ngo twebwe nitwemera ko mubahamba rubengera aho kubahamba mu rubengera mubajyane mubahambe mu nkambi z'abacu kuko n'icyo gihe babazana imifuka y'intumbi bayizanye muri mu abana b'impinja babashyize muri generali no mifuka y'imyeru mbaza koronene se ko ndeba intumbi z'abana bacu kuko hari harimo n'abari kuzunguza imitwe ziriya ntumbi muzijyanye he mwaduhaye abana bacu generali tuvuga ngo tubabazaniye mu nkambi njye nateze moto ndamukurikira ngeze hahandi hajya mu mujyi bo bakata bajya mu bupfunwe ngenda agaruka nabo bagiye kubashyira mu bivu babajyanye ndeba imodoka atunze gatatu ndi kureba ndi kumubaza mubaje bwa nyuma ankubita inkoni turavuga si impunzi zishyingurwa nk'abanyarwanda ni gute mwashyingura impunzi abayobozi batabizi natwe ubwacu ba nyir'abana batabizi mukajya kumva ngo mwacukuye imva ngo ni uko bimeze rero ngo itegeko ni ry'ubuyobozi bw'u rwanda ngo si iby'impunzi ngo kandi ja- impunzi zo ziri mu buhunzi ngo nta jambo ziba zifite nta jambo twari dufite nta n'uwari uri buvuge kuko wari uri buvuge bari bari bumuturitse bataba abantu barashaka ko bashyingurwa ababyeyi babo bahageze kandi saa kumi n'ebyiri zari zimaze kugera za nimugoroba ubwo nibwo noneho batubwiraga ngo barabiretse tuzashyingura bazabashyingura ejo saa kuwa gatandatu ngo ababyeyi baje nari ntegereje papa w'uyu mwana ngo abanzaze ababyeyi bamaze kuza ba- baje kuwa gatandatu mu gitondo twebwe baratujyanye baturaza mu mahoteli muri iyo hoteli baturajijemo sinanayizi ni nshyashya mbese bareba ibintu byo kuduhugeza byo kuduha kugira ngo dutuze yo mu gitondo baje gushyingura harimo meya w'akarere harimo ukuriye ingabo harimo guverineri inzego zose zari zihari turi gushyingura baravuga ngo ntihagire umuntu n'umwe ufotora ngo uri bufotore ngo baramuhana ngo ntabwo dushaka ko mufotora no kureba imirambo y'abacu byari byatubera ikibazo harimo n'abagiye bapfa bagashyingurwa bashyingurwa kubera imiryango itari ihari bagashyingurwa n'uwitanze akaba umubyeyi we mbese mu buryo hari tutamenya ahantu babashyinguye ni ahantu hashyashya mu myumbati mu nsina z'abaturage mu giturage mu- mbese natwe twarabaje kukimushyingura abacu hano iyo mubatuzanira ngo abo ngo bari mu maboko ya leta ngo ntabwo ari bubakoye ahasere nyuma y'ibi byose ubuzima bumeze bute mu nkambi ya kiziba ubuzima ni bubi cyane bwabaye bubi kurusha uko byari bimeze mbere tutaramanuka hariya epfo ku kibuye cyangwa ngo duhure n'ibibazo byo kuraswa na leta kuko hari abantu bagiye babura ababo hari abashyinguwe bapfuye barashyingurwa ariko iyo umuntu abonye eh, umurambo w'umwana we cyangwa se w'uwe aramushyingura ku mutima bikarangira azi ko umuntu yapfuye ariko hari n'abandi noneho uyu munsi tutazi ngo bari hehe yarapfuye se arafunze se barashimuswe benshi uretse n'ibyo nta musore ukivamo hano nta musore ukivamo hano mu nkambi ariko nanone ubuzima bwo mu nkambi bwo bwabaye ikirenga kuko twari twavuye ahangaha twagiye ariko icyatumye tugenda ntabwo twakibonye kuba twaragarutse ubuzima bwakomeje kuba bubi cyane ariko nanone tukababazwa cyane n'abantu bari mu magereza bashinjwa ibyo batakoze uyu ni umukobwa w'imyaka cumi n'umunani yabuze nyina umubyara ari nawe gusa yari asigaranye niwe wasigaranye inshingano zo kwita kuri barumuna be babiri bapfuye ari kuwa kane tariki makumyabiri n'ebyiri kuwa gatanu tujyayo kureba imirambo barayitwereka gusa baratu- baratubwiye ngo ntimu- ntihagire umuntu ufotora n'umwe turababaza se mwadu- ntabwo byashoboka mukaduhereza abantu bacu tukajya kubishyingurira ngo oya ngo ntabwo twababaha ngo turabishyingurira babashyingura ahantu ntabwo ari irimbi hariya ntabwo ntabwo ari ahantu hari hasanzwe hashyingurwa ni ahantu nyine hari hahinze imi- imyumbati ibigori none ubu muri kubaho gute ibigenza biri kutugora buriya urumva twavaga ku ishuri tugasanga mama yadutekeye akatumesera ariko ubu nyine ubwo ni uguhindura ubuzima birumvikana ko no kwiga wenda biz- bizagabanyuka hari nk'ubuvugizi bu- bubonetse cyangwa se ubufasha badukura mu- mw'iki gihugu kuko kuvuga ngo mama wanjye yarapfuye wenda niyo uza kugira ngo yararwaye turamurwaza abaganga barananira nta kibazo pe aba yarapfuye wenda tu- tunavuze ati ntako batagize erega umuntu wakurashe wenda ufite no kuba utapfuye ariko kuko ari bo bagomba no kugutera n'urw'amazi ugapfa urumva rero habonetse nk'ubuvugizi twavanga rwose umuyobozi w'inkambi ya kiziba mbangutse mahombi louis avuga ko nubwo ubutegetsi bwakomeje kubatambamira kugeza n'aho bwishe zimwe mu mpunzi ariko ko batazarekeraho gusaba imiryango mpuzamahanga kubafasha gusohoka muri iki gihugu bakajyanwa ahandi kuva nyuma y'iriya tariki ya makumyabiri na kabiri ubuzima mu nkambi buragoye cyane uyu munota abantu benshi ibikorwa ntibiri gukorwa nk'uko bikwiriye kuko hari benshi barahahamutse twari twagiye buriya twari twafashe umwanzuro ariko tuza gukoma mu nkokora n'ubundi n'ubutegetsi bu- budukorera n'amahano buratwica iyo ugiye kureba ubungubu tubanye mu rwikekwe gusa nta bikorwa biri gukorwa ku buryo bugaragara neza ku buryo bavuga ngo biri gukorwa abanyeshuri twagize ngo dutangire amashuri kuko twabonye nta buyobozi na buke turi kubona Ni kubera ikibazo cy'abantu bagiye harimo abana bagiye ba- twagiye tubura irengero ryabo abandi baracyahamutse abarimu be bamwe barafunzwe abandi ni ukwirirwa bacuragira bajya ku- gu- gusura ababo bafunze urubwira mu ishuri ugasanga harimo abana batanu icumi kandi ishuri ryari risanzwe ririmo abanyeshuri mirongo itanu mirongo itandatu mu by'ukuri ukabona yuko igikuba cyaracitse mu nkambi ubuzima urebye bwasubiye hasi kurushaho ari na ya nzara yaba impunzi zimerewe nabi cyane hari n'uherutse n'ubundi no kugira gutya abonye abuze icyo ahereza abana afata umwanzuro wo kwiyahura ku bw'amahirwe y'imana n'ubundi dukoma mu nkokora ubu ngubu ari mu bitaro ariko mu by'ukuri ubuzima ntabwo ari bwiza
hsr polisi y'u rwanda yari yavuze ko abantu bapfuye ari batanu hanyuma nyuma haza gushyingurwa umunani ku itariki makumyabiri n'enye nyuma yaho gatoya hsr ivuga ko abapfuye bamaze kuba cumi n'umwe mwebwe nko ku ruhande rw'ubuyobozi bw'inkambi iyo mibare namwe niyo mufite cyangwa hari indi mufite itandukanye n'iyo mu by'ukuri iyi mibare iratandukanye cyane kuko kugeza amagingo aya ngaya nyuma y'aho bashyinguye umunani ku kibuye tutabashyinguyeho nyuma mu bari barasiwe hano mu nkambi haza gupfa batatu tufite n'imibare y'abantu barenga mirongo itatu ba nyiri imiryango batazi irengero birirwa bajya gusura ku magereza bagasanga ntabarimo bagera hano mu nkambi ugasanga ntawurimo yaba n'abo ngabo mirongo itatu dutekereza yuko nabo bapfuye kuko ntabwo twigeze tubonaho ariko amagingo aya ngaya tumaze gushyingura abantu bagera muri cumi na batanu ko tukagira abandi mirongo itatu twaburiye irengero tutazi tutazi niba bariho cyangwa niba batariho tukagira abandi barenga makumyabiri na babiri nabo bafunzwe tutazi uburyo bazaburanishwamo leta niyo yatwishe niyo iri kubaburanisha niyo mushinjacyaha niyo niyo byose mu by'ukuri ugasanga turabangamiwe cyane mu buryo bukomeye cyane mu by'ukuri abacu bapfuye bararengura umubare ubwo mwari hariya mwavuga ko muzahava mubonye igisubizo kimwe mu bisubizo mwifuzaga byari ukuvanwa muri iki gihugu mwahirukanwe mutabonye igisubizo ubu ngubu ni iyihe gahunda ihari murateganya mu by'ukuri nk'uko impunzi zose ari umugambi w'impunzi zose uretse ababyitirira komite cyangwa se iki umugambi n'uw'impunzi zose bijyanira n'impamvu nyinshi twatanze zigaragaza yuko twe tudakeneye kwitwa impunzi z'abakongomani ziri mu rwanda ariko nyuma yo kuturasa abarokotse twe tukiriho n'ubundi umugambi ni wa wundi turacyakora ibishoboka byose uko byamera kose icyo dukeneye gusa ni ukuva muri iki gihugu kandi imiryango mpuzamahanga irahari mu by'ukuri ibaye yumva gutaka kwacu ikabona akababaro dufite bakagombye kuba batwumva bakareba ubundi buryo batuvana kuri ubu butaka kuko ntabwo tugikeneye kubuturaho turatekereza nka komite kuba twasaba imiryango mpuzamahanga irengera ikiremwamuntu kuba yadufasha kubona ubutabera bw'abacu bitabye imana ndetse n'abakomerekeye muri muri ibi bikorwa ndetse n'abafunze ndetse n'ababuriwe irengero turacyagerageza uburyo bwose bushoboka ntabwo dutekereza yuko iyi leta yazahereza ubutabera abacu yafunze ku itariki cumi n'eshatu z'ukwezi kwa gatatu minisitiri w'ububanyi n'amahanga akaba n'umuvugizi wa guverinoma y'u rwanda louise mushikiwabo yakomoje ku bibazo by'izi mpunzi z'abanyekongo hari mu kiganiro n'abanyamakuru yavuze ko izi mpunzi zabuze amahitamo y'icyo zishaka kuba cyo nyuma y'iyi myaka myinshi bamwe abenshi muri ziriya mpunzi barashaka kuba abanyarwanda kuko hari abasabye indangamuntu y'u rwanda bagashaka no kuba abanyekongo kuko bavuga ko bashaka gusubira iwabo noneho bagashaka no kujya gutuzwa mu mahanga mu bihugu cyane cyane mu bihugu by'uburayi na amerika urumva rero nta muntu waba ibintu bitatu byose hamwe ni uguhitamo guhitamo rero byarabagoye ndetse abo wabonaga mu iperereza tugikomeza gukora abatumye bagumura n'abandi ndetse bari bafite amahane menshi ugasanga n'abigeze gushaka kubona ikarita y'ubuhunzi ariko dukoresheje ikoranabuhanga ry'indangamuntu mu rwanda tugasanga bafite n'indangamuntu y'u rwanda ugasanga rero amahitamo yarabagoye ku itariki cumi n'eshanu z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka minisitiri ushinzwe ibiza n'impunzi jean d'arc de bonheur yashyize mu majwi komite nyobozi y'inkambi ko ariyo yateje umwuka mubi mu mpunzi zirenga ku mategeko biviramo bamwe muri bo kwicwa yari yasuye iyi nkambi mpagaze hano rero ngira ngo mu izina rya guverinoma y'u rwanda bamenyeshe ko twifatanyije namwe mu kababaro turabihanganisha nk'uko mwabibonye iyo ahantu hose habaye ubuyobozi bubi ibibazo biravuka nka guverinoma y'u rwanda rero twababajwe no kubona imbaga ingana nk'amwe komite y'abantu bakeya ibagira inama mbi mukayumva
uhagarariye hcr mu rwanda bwana ahmed baba fall icyo gihe nawe yabwiye impunzi ko leta y'u rwanda ari izifite mu nshingano kandi ko abifuza gutaha amarembo yuguruye icyakora yavuze ko hcr ntawe izaha imodoka imucyura cyangwa imwerekeza mu gihugu cya gatatu nk'uko impunzi zabisabaga izi mpunzi zivuga ko bikigoye no kugera kuri bene wabo bafunzwe abandi nabo kubona ubuvuzi biracyari ihurizo rikomeye ntibemera ko bagemurira ntibemera ko hari icyo bashyira ikintu ngo wakomererwa kubaha n'amazi amazi atunga abantu turashaka kugira ngo mutubarize impamvu banga ko ababyeyi babo bageraho bashiki babo bageraho bene nyina babageraho nk'ubu ngubu ngiye banze ko mvurwa najyaga njya kugororwa ku kibuye ariko banze kungorora banze kumvurira ku kibuye abaganga bo ku cyapana ba hano mu nkambi tuvuga tujya ngo mutuvarize ubuvugizi ngewe naramugaye n'akaguru guhina ntabwo nshobora guhina kubera abaganga n'ubuyobozi bwanze kunyitaho hari n'umumama uri mu kagare
hari n'ikindi kibazo bavuga ko kibakomereye kandi gishobora kugira ingaruka ku miryango y'abiciwe ababo by'umwihariko kuri aba bantu bose bamaze gupfa hari imiryango igera kuri ibiri yagerageje kujya gusaba atesitasiyo dedese ariko uhagarariye santire de sante hano mu kiziba akabwira ati atesitasiyo irahari ariko ntabwo mfite ububasha bwo kuba nayitanga kandi ubusanzwe abandi bantu bapfuye bishwe n'indwara zitandukanye iyo agiye kuyisaba barayimuha agatanga tukibaza impamvu bikatuyobera igiti cyacu tubona yuko n'ubundi hashobora kuba hari ikindi kindi cyaba kiri inyuma tutamenya kuba umuntu atahabwa icyangombwa cyemeza cy'uko yuko umuntu yapfuye kandi bizwi na leta ibizi neza aho bari yabikoze abo bantu wenda bazi bari bazikeneye hari ingaruka byabagizeho cyangwa se bishobora kubageraho batabonye icyemezo cy'uko umuntu wabo yapfuye birashoboka kuba ingaruka zabaho kuko harimo nk'ababa bafite nka dosiye zo kujya gutuzwa mu gihugu cya gatatu kandi ugasanga yo babakoreye dosiye umuryango wuzuye iyo hagize uburamo impamvu uwo muntu adahari iba igomba kuba isobanutse niba yitabye imana ni mpaka bagusaba kiriya cyemezo cyemeza yuko uwo muntu yitabye imana
hariho ibintu bibaza amashuri hariho n'ibibaza amafaranga hariho abantu borohera abandi bafite umutima n'uburere none se ubu none se ubu wa bandi bana babishobora na diporome na seritifika na narojisite na perimi ese ubwo mwe bibananiza iki hariho abantu bahorana urukundo barenganura barenganijwe hariho abantu bashyira mu gaciro bahora baharanira amahoro mukomere mukomere na kaminuza mwagezemo n'amafaranga mwigirira nyamara isi irabakeneye murakabyara mororoke
nakwibutsa ko iyi nkambi ya kiziba ituwe n'impunzi z'abanyekongo zisaga ibihumbi cumi na birindwi magana atatu ziri mu rwanda kuva mu gihumbi magana cyenda mirongo icyenda na gatandatu nitwa claude ganza munyamagana mbifurije ibihe byiza mwese mukurikira radiyo ijwi ry'amerika turagushimiye claude ganza munyamagana ku kiganiro kirambuye kandi cyumvikana utugejejeho namwe abatwumvise uyu munsi nongeye kubashimira mwese aho muri mutwumva ariko nanone mbasabe mutugezeho ibitekerezo byanyu mutugezeho ibyumviro byanyu tuganire dusangire ijambo kuri mikoro hano i washington mwari kumwe nanjye etienne karekezi mwese kandi mukomeze kugira ibihe byiza cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu
yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo ku ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika radiyo ijwi rya